Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffatoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaa fi televezyiiniidhaan magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa jimaata hagayya 26 bara 2022 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti immoo hagayya 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera kan isin keessummeessaa jiru an bafqaaduu moradaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii labataa dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanuu qabna kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu jaalladheedha garasitti isin dabarsa.
Attam oltan daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenya oduun dhuma torban kanaa kan jimaataa kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa walitti bu'iinsa Tigraay keessaa karaa nagaan furuuf kan barbaadu ta'u. ibsa kaleessa baaseen beeksisee jira addi bilisummaa ummata tigraay yookaan tplf tarkaanfii fudhataa jiru ittiin jedhee fi walitti bu'iinsa jiru karaa nagaan furuu diduusaaf hawaasni addunyaa ifatti akka balaaleffatuuf ibsa ministirii haajaa alaa itiyoophiyaa biraa ba'een gaafatee jira addi bilisummaa ummata tigraay yookaan tplf gamasaan mootummaan federaalaa kan itiyoophiyaa walitti bu'iinsa biyyattii gama kaabaa keessaa karaa nagaan furuuf yaalii ta'u gufachiisa jechuun himateera dubbiimaan tplf geetaachoo raddaa tiwiitarii ofiirratti akka barreessanitti mootummaan humnootii isaa bulchiisa naannoo amaaraa keessaa qabuun tuttuqqaa torban tokko gaggeessaa eega ture booda roobii dabre tarkaanfii haleellaa labsee jedhan hawaasni addunyaa gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolchan gaafataa jira ministiriin dantaalaa itiyoophiyaa akka jedhutti tplf guutummaan itti gaafatamaa akka ta'e beekuu qabaa jedheera itti fufees gamlameen walitti bu'iinsa kana xumura akka itti tolfatan gaafachuun dhugaa lafarra jiru haaluudhaan tplf daran akka jajabaatu taasisa jechuudhaan ibsi ministirii dantaalaa itiyoophiyaa kun beeksisee jira. tplf gamasaan mootummaan dhukaasa dhaabinsa baatii bitootessa keessa gargaarsa dhala namaa seensisuuf jecha tolfame cabsuun humnootii isaa qindeessuun haleellaa walirraa hin cinne roobii darbe jalqabeeraa jedha gama kaaniin jaarmeewonni gargaarsa dhala namaa kan addunyaa tplf boba'a liitirii 5,570 kan mankuusaa jaarmiyaa sagantaa nyaata addunyaa isa maqalee jiru keessaa hate akka deebisuuf gaafataa jiru. bulchituun jaarmiyaa misooma sadarkaa addunyaa yuunaayitid isteets yookaan usaid samaantaa paawar boba'aa kana akka deebisu hojii gargaarsa dhala namaa gaggeeffamus akka kabajuuf gaafatan tplf hanna gaggeesse kanaaf akkasumas hojjetoota gargaarsaa irratti doorsisa gaggeesse ittiin jedhan usaid jabeessee balaaleffachuusaa ibsaniiru tplf akka jedhutti boba'aa kanarraa liqeeffatanii akka turanii fi deebisiifachuufis mirga akka qabu ibse. mootummaan bulchiisa naannoo tigraay boba'aa murtaa'aa harkaa qaburraa liqeessuun kan irraan eegamne ta'uu fi akka deebifamuufis kan hin gaafanne ta'uu ibsi bahe hubachiisee jira. jaarmeeota addunyaa keessaa ji'a ja'aan boba'aa liitira miliyoona lama dilaallituutti hin baafamin biyya keessa galchuudhaan hojii gargaarsa dhala namaa tigraay keessatti gaggeeffamuuf akka oolchuuf mootummaan itiyoophiyaa eehama kan kenne usaid qofaaf ture. haleellaan xayyaaraa har'a magaalaa maqalee irratti gaggeeffame lubbuu namoota afurii galaafachuunsaa ibsamee jira haleellaan jimaata har'aa walakkeessa guyyaa irra xiqqoo dabree gaggeeffame kun magaalaa maqalee keessa ka jiru masaraa mootiyaas yohannis gama kaabaa keessatti kan argamu waaltaatti ijoolleen taphatanii fi manneen jireenyaa irratti kan raawwatame ta'uun ibsamee jira. haga gabaasni kun qindaa'etti namoonni nagaan afur ajjeefamuu ragaan hospitaala riferaalaa aayidar irraa argame kan hubachiise yoo ta'u meedikaal daayirektariin hospitaalicha kanaa ka ta'an dooktar kibroom gabrasillaasee raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti namoota ajjeefaman arfan keessaa lama daa'immani namoonni kabiroon sagal madaanii wal'aanamaa ka jiran ta'uu ibsanii meeshaalee wal'aansa fayyaaf dawaalee ilaalchisee hanqinni guddaa yeroo jiru kanatti. namoota kana wal'aanaa jirra jedhaniiru kan haleellaan samiirraa irratti gaggeeffame reeyis kiids paradaayis jedhamuuf hojii gaggeessaa akka ta'an obbo Tawalde Kabbada naannoon sun manneen jireenyaa fi waaltaa daa'imman keessatti taphatan akkasumas manni barumsaa kan keessa jiru malee sochii waraanaa kan keessatti gaggeeffamu miti jechuudhaan ibsu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Maddeen gareelee gargaarsa dhala namaa lama haleellaa samiirraa magaalaa Maqalee irratti gaggeeffame kan kan mirkaneessan yoo ta'u gadi fageenyaan garuu waan jedhan hin qaban. Gama kaaniin aangawoonni TPLF mootummaan Itoophiyaa naannoo siviilonni jiraatan haleele jechuun himatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa duraan maadhelee waraanaa Tigraay keessaa filatee kan haleelu ta'uu beeksisee ture. Ibsi mootummaa Itoophiyaa baase akka jedhutti mootummaan federaalaa haal duree tokko malee marii gaggeessuuf qophiin jiraatus humnootii waraanaa kanneen TPLF fi madda farra nagaa ta'an irratti xiyyeeffachuun tarkaanfii fudhataa jedha. Uummanni keenya akka Tigraay keessaa jedha ibsi ba'e naannoo TPLF meeshaa waraanaa kaa'uu fi leenjii gaggeessuuf itti gargaaramurraa fagaatan ibsi kun gaafatee jira. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa gama kaabaa keessatti gaggeeffamu mootummaan Itoophiyaas ta'e TPLF karaa nagaan akka furaniif paartiileen mormituu sadii gaafatanii jiru. tuuta oduuf har'a ibsa kan kennan paartiin tokkummaa guutummaa Itoophiyaa paartii warraaqsaa kan uummatoota Itoophiyaa fi paartiin innaat marii nageenyaa gaggeeffamutti qaamoti kabiroon kan akka paartiilee mormituu dabalamuu qabu jedhaniiru. Paartiileen siyaasaa sadeen Finfinnee fi Oromiyaa gidduutti daangaa bulchiinsaa tolfame kan ilaaleen mormii jabaa akka qaban ibsan kunis hirmaannaa uummataan al tolfamee jedhu. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed akka jedhanitti deemsi daangaa tolchuu kun xumuramuusaa falmii daangaa bulchiinsa irratti ka'u kan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa gidduu ammaafis ta'e gara fuulduraafis furmaataa jedhaniiru. Kaawunsiliin bulchiisa naannoo Sidaamaa har'a caasaa godinaa laalchisee yaada dhiyaate fudhatee jira. Waggaa lama dura bulchiinsa naannoo biyyattii isa kurnaffaa ta'uudhaan kan hundeeffame Sidaamaan caasaa bulchiinsa godinaa hin qabu. bulchiisi naannoo sidaamaa heerrinni qabu yeroo barbaachisaa ta'etti caasaa godinaalee fi aanaalee hundeessuu danda'a jedha dubbi himtuun kaawunsilii faantaayee kabbada raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti bulchiisi naannoo sidaamaa caasaa aanaa jedhu hin qabu jiraattonni immoo gama isaaniitiin bulchiisi godinaa hin hundeeffamin hafuun carraa hojii dhabuu dargaggootaa uumee jira jedhan. Itoophiyaa keessatti namoota hedduu hojii qabsiisuun kan mindeessu mootummaa ta'uun ni beekama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Somaaliyaa kibba dhiyaa keessatti caamni ammaan dura mudatee hin beekne haala beela fakkaatu uumuutti dhiyaachuusa aangawoonni biyyatti beeksanii jiru. Kanneen mooraa baraarsaa haaraa dhaqqabaa jiran lubbuun turuuf jecha gogaa beeladaalee nyaataa jirra jedhu. mooraa baraarsaa haaraa kan handaara magaalaa baayido'aatti argamu sumarlee dhaqqabaa kan jiranii fi kan hawaasa moggaatti qabamanii yookaan loogiin irratti gaggeeffamaa ture kan gosa eele lafoo kiiloomeetira 150 caalaa deemuu isaanii dubbatu kunis beeladaalee fi waan facaafatan marsaa sadii rooba dhabuudhaan ega jalaa dhumanii booda bulchituun mooraa kanaa akka ta'an habiiboo haayidar akka jedhanitti. mooraan kun namoota haaraa dhufan dhibba sadii caalaa kanneen waan nyaatan hin qabne keessa jiraata hangi tokko gogaa beeladaalee nyaachuu jalqabanii jiru sababiin isaas haga ammaatti gargaarsa dhala namaa hin arganne jedhaniiru kiiloomeetira lamaaf walakkaa fagaatee kan argamu mooraa kabiroo meerii koorps jedhamu garee gargaarsa dhala namaa ameerikaan kan gaggeeffamu yoo ta'u namoota achi keessa jiraniif bishaanii fi maallaqa kennuudhaan mooraa sana keessa akka jiraatan. gochaa akka jiru ta'us ga'aa mitii jedhameera tokkummaan mootummootaa akka jedhutti lammiiwwan soomaaliyaa miliyoona torbaaf tuqaa torba kanneen walakkaa heddumina uummata biyyattii ga'uuf jiran kun sababaa caamaan gargaarsa dhala namaa barbaadu. paartiin angoolaa bulchaa jiru waggootii kanneen biroo shaniif aangoorra turuusaa kan mirkaneeffate yoo ta'u waliigalaan waggootii shantamii lamaaf aangoorra turuuf deema paartiin mormituu guddichi ka biyyattii garuu. bahii filannoo roobii darbee labsame irratti falmuuf akka jiru beeksise dubbii himaan koomishina filannoo luukaas qoyloondoo akka jedhanitti paartiin biyya bulchaa jiru sagalee lakkaa'ame harka 51.7 kan argate yoo ta'u kunis miseensota paarlaamaa 124 akka argatan taasisa yuunitaan sagalee harka 44.5 waan argateef jecha paarlaamaa keessatti barcuma sagaltama argachuuf deema yuunitaan akka jedhutti komishinni filannoo waan seera qabeessa hin taane kan seera filannoo hin hordofne labsuunsa nu ajaa'ibsiiseera jedheera oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hayyee jaallannee oduudhaaf hin galateeffannaa amma immoo gara gabaasaalee keenyatti aanan nutti ceena. Akka naannoo Oromiyaatti ji'a amajjii bara kuma lamaa fi kudha afur irraa eegalee lakkoofsi namootaan dhibee busaatiin qabamanii dhibbeettaa digdama dabaleera jechuudhaan biiroon fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Itti aanaan hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Botoree Guddisaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti godinaalee Oromiyaa kudha sadii magaalaa afurii fi aanota jaatamii shan keessatti dhibeen busaa dabalee deemaa jira. magaalota tamsaasa dhibee busaa kanaan qabaman keessaa jiraattota jirannus jiraattonni jirannus sagalee Ameerikaatti yommuu himanu dhibeen kun akka dabalaa deemaa jire dubbataniiru Tsahaay Daamxoo gabaasa dabalataa qabdi ittaanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaatti tatamsa'inni dhibee busaa waggoota muraasaaf dhibbantaa 83 hir'isee ture bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ammoo dhibbantaa 20 dabaleera jedha Biiroon Fayyaa Oromiyaa. Baatii amajjii bara 2014 irraa eegalee daran dabalaa dhufuu tatamsa'ina dhibee kanaaf sababaan maal akka ta'e qorachuun adda baasnee jirra jechuun itti aanaan hoogganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa obbo Abarraa Botoree Guddisaa sagalee Ameerikaaf ibsan.
Bu'uura ijoollanneetu kan babal'ina dhibee kanaati adda baafne tokkoffaan ittisa isaati irratti. Invaarmantaal manaajimentii irratti hawaasni keenya dagannaa akka keessaa ture sirriitti adda baasnee jirra. Inni biraan haala jijjiiramni qilleensaa mataa isaatiin babal'ina dhibee busaa kanaatiif haala mijataa uumee jira. Inni biraan dhiyeessiiwwan dhibee busaa kana ittisuudhaaf barbaachisoo ta'an dhiyeessuu irratti hanqinni bal'aadha kan ture jechuudha. Fakkeenyaaf agoobara yookaan immoo saaphana siree yoo fudhanne saaphanni siree waggoota sadiin dura kan akka naannoo keenyatti raabsame inni sun waggaa sadii sadii irra deebi'ameetu haaromsamuu qabu yookaan immoo bakka bu'uu qaba jechuudha. Garuu dhiyeessiin saaphana siree wal qabatee jiru bara kana akka biyyaatti akka naannoo keenyatti hanqina bal'aadha kan ture keemikaalli dhibee busaa balleessuu keessatti ga'ee qabanis kan nama Indoor residual spray kan jedhamu jira, abeet keemikaal kan jedhamu jira. Isaan kun akka addunyaatti hanqina baay'ee waan qabuuf gara biyya keenyattis bittaadhaan galee hawaasa biraan ga'uu irratti hanqinatu ture.
Magaalonni barana dhibeen busaa keessatti hammaate keessaa Jimmaa baatuuf shaashamannee dabalatee magaalonni biroo eeramaniiru. Obbo Alaamuddin Zeenuu jiraataa magaalaa Jimmaati. Gandoota magaalaa Jimmaa gara qarqaraa jiranitti dhibeen kun hammaatee jedhu.
Namoonni dhibee busaa kanaan qaqqabamaa jiru. Namoonni sunis yaala sadarkaa buufata fayyaatti kennamaa jiru argataa jiru. Namoonni sun gandoota magaaluma Jimmaa keessaati kan dhufaa jiran. Naannoo bishaan iddoo tokkotti kuufamuu irraa kan ka'e, jiidhina lafaa irraa kan ka'e qabbana sabansayina dhibichaatiif haalli gannaa sun mijataadha. Sababa kanaa dhibichi yeroo ganna ganna kana hawaasa keenya keessatti dhugumaan mul'ata jechuudha.
Yeroo ammaa akka odeeffannoo odeeffannoo biiroo fayyaa irraa argametti godinaalee 21 naannoon oromiyaa qabdu keessaa 13 keessatti dhibeen busaa kun hammaateeraa jedhan obbo Abarraan.
Amajjii tokkorraa qabee bifa addaatiin godinoota kudha sadi keessatti akkasumas aanaalee naannoo jaatamii shan ta'an keessatti naannoo keenya keessatti magaalota afur ta'an keessatti bifa addaatiin babal'ataa tureera. Namoonni dhibee busaatiin qabaman parsantii digdamaan dabalan. Barreen gaddaa dhuma waggaas irratti waliigala namni dhibee busaatiin qabame akka naannoo keenyatti nama kuma dhibba tokkoof kuma shantamii torbaa ture. bara kana kuma dhibba lamaa fi kuma kudha shan ga'ee jira jechuudha.
Jiraattuun magaalaa Jimmaa kan biraan aadde Hindiyaa Mohaammed magaalicharraa yeroo dheeraadhaaf tatamsa'inni dhibee busaa waan hir'atee tureef hawaasni of eeggannoo ittisa irratti qabu dagatee jira. Amma ogeeyyiin fayyaa tajaajila wal'aansaa kennuun cinatti hojii dadammaqiinsaa hojjechaa jiru jechuun ibsan.
Namni keenya busaan gadi bu'eera namni busaadhaan dhukkubsatu akka gidduubii waan hin jirreef itti fayyadamee agoobaraa namni yeroo ammaa qabus baay'ee gadi bu'aa ture akkasumas immoo biifaan keemikaalaa kana kanaan dura ganda hundarratti iyyuu waggaa waggaadhaan dhuma waggaa irratti bifaan keemikaalaan gaggeeffama ture. Bara darbe ganda tokko qofa irratti kan gaggeeffame kunis akkuma biyyaatti bifaan keemikaalaa kan jedhuun hin gaggeeffamne kunis jechuudha. Ganda tokko qofa hanqinni jira jedhamee naannoo irraas waan hin ergamneef sana gaggeessuu hin dandeenya. Baay'ee busaan gadi bu'aa deemaa ture waan ta'eef itti fayyadamnee agoobaraa hawaasa keenya bira jirus gadaanaa ture kana amma ogeessota ekstenshinii fayyaatiinis akkasumas karaa buufata fayyaa irratti ganama ganama barnoonni fayyaa kennamaa jira manaa manas ogeessonni ekstenshinii haala itti fayyadaman gobaraa naannaanii ilaalaa jiru sa'aatii kanatti jechuudha.
Godinaalee rakkoon nageenyaa mudate keessatti keessumaa wallagga lixaaf bahaa fi bakkeewwan kan biroo keessatti dhibeen kun hammaachuu kan ibsan obbo Abarraan bakkeewwan gonkumaa gahamuun hin danda'amne eeruun akka itti hawaasa achi jiru qaqqaban ibsanii jiran.
Wallagga lixaa irratti bal'inaan kan jiru garuu tiimiin keenya sadarkaa yookaan immoo caasaan keenya sadarkaa sadarkaadhaan jiru baay'ee hojii kana xiyyeeffannoo addaati kennanii kan hojjechaa jiru. Amma wallagga lixaa haalli mijataa bal'aadha kan jiru. Bal'ina dhibee busaa kanaatiif dhugaa dubbachuudhaaf tiimiin godinaa, tiimiin aanaa, tiimiin buufata fayyaa qindoominaan sirriitti odoo wal hubannee hojjechuu baannee haalli isaa baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu amma duuti dhibee busaatiin kophaatti adda bahamee dhibee busaatiin du'ame kan jennu akka itti dubbachuu baannus dhibee busaa kanaan wal qabatee du'aatii uumamuuf sababoota biraatiin jiraataniif kan sirriitti adda baasaa kan jirru.
Fuulduratti baatii fulbaanaa irraa haga sadaasaatti haalli jiru hormaata bookee busaaf mijataa ta'uun tamsa'inni dhibee kanaa akka saffisaan dabalu taasisuu malaa kan jedhan itti aanaan hoogganaa biiroo fayyaa oromiyaa obbo Abarraa Botoree hawaasni gorsaa fi barnoota ogeeyyii fayyaan kennamuuf hojii itti eeguu qabaa jechuun hubachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamtoo Finfinneerra.
amma immoo gara qophii torbanii labatatti ceenaa gara yuukireeniin deemna maqaan ishee guutummaatti yemmuu waamamu suuzaanaa alimiivaa jamaalaa diinoovaa jedhama garuu kan isheen ittiin beekamtu jamaalaadhaan bara 2016 sadarkaa awurooppaatti waldorgommii wallisootaa gidduutti taasifameen kan yuuroo viijin dhaabbata yuuroo viijin jedhamuun qophaa'e mootee jirti. amma yeroo ammaa immoo hojii tokko hojjechaa jirti. Hojii isheen hojjechaa jirtu kanarratti gabaasni Mirooslova Gongaazee magaalaa Waarsoo irraa qopheessite qophii labataa keenyaa har'aatiif filatamee jira. Itti aanee dhiyaata itti dhiyaadha.
erga wal waraansii yuukireen keessatti jalqabame asii lammiileen biyyattii miiliyoonii ja'a ta'anii lubbuu isaaniitiif sodaatanii mana isaanii gadhiisanii baqachuudhaaf dirqamaniiru. Isaan keessaa saba taataar warreen kirimiyaa keessa jiran irraa kan dhalatte wallistuun lammii yuukireenii jamaalaan ishee tokko. Jireenya ishee keessatti yeroo lammaffaadhaaf yemmuu mana ishee dhiiftee baqattu. Inni jalqabaa bara 2014 yemmuu Raashaan Kirimiyaa humnaan Yuukireen irraa fudhatte. Baran ammoo yemmuu humnoonni Raashaa Yuukireen irratti waraana labsuudhaan haleellaa raawwatan. Yeroo ammaa beekumtummaa qabdutti fayyadamtee sochii gargaarsa Yuukireen irratti bobbaatee jirti. Istuudiyoo shubbisaa yookiin sirbaa biyya Poolaandii magaala Waarsoo keessatti argamu kana keessatti jamaalaan Poolaandii keessatti agarsiisa beekamaa kan ta'e isa namoottan beekamoo wajjiniin shubbisuu yookaan daansiing wiiz stars jedhamuu fi qophaa'aa jirti. Yemmuu jalqabaa televezyiiniin Poolaandii akka qophichaa irratti hirmaattu ishee gaafatee diddee turte. Yemmuu dhaabbanni televezyiinii Poolaandii Poolsaat jedhamu karoorri dhaabbatichaa yookaan qophichaa Yuukireenii fi maallaqa walitti qabuudhaaf akka ta'e itti himu garuu jamaalaan tole jette.
To take part in this show nowadays, it's, it's important to remind about Ukraine.
Akka warreen biraa waa'ee Yuukireen yaadan gochuudhaaf yeroo ammaa agarsiisa kana keessatti qooda fudhachuun koo anaaf barbaachisaadha. Yuukireeniif shubbisuudhaaf, nuuf shubbisuudhaaf hirmaachuun anaaf waan barbaachisaadha. Maallaqa walitti qabuudhaaf.
Namni ishee wajjiniin hojjetuu fi kanaan dura agarsiisa daansiing wiiz stars kan moo'e aartistiinii fi shubbisaan biyya Poolaandii Jaaseek Jeesechiikii qophichatti makamee gargaaruudhaaf murteesse.
Jamala is Ukraine, so it's near us, near Poland. I know the situation in her country is really hard, uh, and I see that she's dancing in this.
Jamalaan Ukraine keessatti nutti dhiyoodha. Poolaanditti dhiyoodha. Haalli biyya ishee keessa jiru dhugumatti akka hamaa ta'e beeka. Haalli biyya ishee keessa jiru ammam akka hamaa ta'e agarsiisuudhaaf sammuu keenya keessatti hambisuun ammam akka barbaachisaa ta'e. nutti agarsiisuu yaaduudhaan akka isheen sagantaa kanarratti shubbistuun arga.
Haadha ijoollee dhiiraa lamaa kan taate Jamaalaan akkuma haadhowwan Yuukireen biroo warreen waraana jalaa baqatanii yommuu wal waraansichi jalqabamu Yuukireeniin gadhiiftee baate. Yeroo ammaa humna ishee hunda alaabaa Yuukireeniin ol kaasuudhaa fi maallaqa walitti qabuudhaa fi oolchaa jirti. Ji'oottan ja'an darban keessatti taateewwan adda addaa yaa'iiwwanii fi agarsiisa sirbaa adda addaa irratti bakka adda addaatti argamuudhaan sochii walitti qabeensa doolaaraa miiliyoonii sagaltamaatii fi gumaacha guddaa taasifteetti. Jamaalaan.
My, my home, my, my heart is in, in Crimea. The Russian uh, political, they do as possible as they can to destroy
Manni koo onneen koo Kiriimiyaa keessa jira. Namoottan siyaasaa Raashaa amma isaanii danda'ametti hawaasa Taataar Kiriimiyaa keessa jiran hunda sammuu keenya aadaa keenya balleessuu barbaadu akkamitti dhaabuu akka dandeenyu hin beeku. Garuu dirqama Kiriimiyaadhaaf Yuukireen maraaf loluu qabna.
Jamaalaan dhiyeenya kana sirba haaraa baastee jirti. Lammiilee Yuukireen warreen wal waraansa baqatanii biyyaa bahanii warreen gargaaran kan galateeffatudha sirbichi.
Thank you stranger. It's really means a lot for me because it's my way as a songwriter, as a singer.
Keessummoota galatoomaa akka barreessituu tokkootti akka weellistuutti. sadarkaa adda addaatti bakka hundatti warreen nu gargaaraa jirtaniif galatoomaa jechuun anaaf waan guddaadha.
Waan na cina dhaabbattanii fi hiriyoottan koo galatooma. Ganama barii hundaa waa'ee biyya kootti deebi'uun abjoota. Guyyaa tokko baabura yaabbadheen gara manaatti gara yuukireenitti nan deema. Jetteetii kan sirbite. Sana wanti isheen goote. Ji'oottan jaha fi erga baqannaa irra turtee booda akkuma lammiilee yuukireen biroo warreen sirna kabajjii guyyaa bilisummaa biyya isaanii irratti argamuudhaa fi baqannaarraa gara yuukireenitti deebi'anii jamaalaanis biyyatti deebite. Warreen biyya isaaniitiif lolaa jiranii fi sadarkaa addunyaa irratti warreen yuukireeniin gargaaranii galateeffachuudhaaf. Hordoftoota keenya qophii labataa har'aa kanumaan goolabna. Gabaasa Miroslaavaa Gongaazee waarsoo irraa qopheessitee fi an bafqaaduu borodaati. Torban dhufu ijoo dubbii biraatiin walitti deebina. Achiin nu haa ga'u. Nagaatti.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanattaan sinee ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Har'a meeshaa ammayyaa hundumaa kan of harkaa qabnu ta'us rakkoo wabii nyaataa jireenya koo keessatti argee hin beeknetu addunyaa mudatee jira jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri yuunaayitid isteetsi liindaa giriinfiild ibsanii jiru. Ardii Afrikaa keessa namoota jiraatan shan keessaa tokko hanqina nyaataan rakkataa jira jedhanii.
Food insecurity means families are not able to provide for their children. It means children not getting the nutrition.
Wabii nyaataa dhabuu jechuun maatiiwwan ijoollee isaanii waan nyaachisan hin qaban jechuudha. Kun immoo ijoolleen barumsa isaanii fixan nyaata madaalamaan argatan jechuudha. Innaa haalli daran hammaatu immoo beelatu gala jechuudha. Beela'uun immoo du'a hordofsiisa.
Kanaaf beelatti xumura tolchuuf murannoo qabaachuu qabna. Kana gochuuf immoo jedhan Giriinfiild jalqaba maaltu hanqina wabii nyaataa fideessa jedhu ilaaluu qabnaa jedhan. Enerjii yookaan kanneen humna maddisiisan waggaa dabre gatiin isaanii dabalee ture. Kanaafis sababaan enerjii yookaan maddi humnaa oomisha nyaataa keessatti akkaan barbaachisaa waan ta'eef. Kanaaf gatiin enerjii barbaadamu dabalee jechuun immoo gatiin nyaataas daran dabalaa jechuudha jedhan. Rakkoo jijjiirama qilleensaa kan ilaaleen ambaasaadar Giriinfiild ennaa dubbatan.
The climate crisis is a crisis of natural disasters, of floods and storms and heat waves.
Rakkoon jijjiirama qilleensa naannoo rakkoo uumamaan dhufu yoo ta'u kunis kan roobarraa lolaan bishaaniif obomboleetti hamaan dhaqqabu akkasumas haalli qilleensaa ho'aa ta'e gammoojjummaa fiduu danda'a garuu kallattiin rakkoo hanqina nyaataa dhaqqabsiisa.
dhukkubi koovid caasaa jiru irratti rifaatuu dabalataa fi kan battalumatti argamu fidee ka jedhan ambaasaaddar giriinfiild dhukkubi koovid ituun dhufin durayyuu uummanni miliyoona dhibba tokko wabii nyaataa hin qabu ture jedhan waggaa sadii booda immoo lakkoofsi kun miliyoona dhibba tokkoof miliyoona sagaltama ga'uu ibsan dhimmi biraan suuta deemuun sababaa beela irra hedduutii jedhee kan hin amanuu jedhan giriinfiild walitti bu'iinsa iddoo adda addaatti gaggeeffamu beelli walitti bu'iinsa keessatti uumamu kun beekaa akka uumamu ka barbaadamuu fi beela akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramuu dabalataa jedhan rakkooleen kun arfan jechuun kan hanqina enerjii jijjiirama qilleensaa dhukkuba koovidii fi walitti bu'iinsi gaggeeffaman walitti da'amuudhaan bara keenya keessatti beela hamaa walxaxaa ta'e keessa nu buusee jedhaniiru ambaasaaddar giriinfiild walitti bu'iinsi gaggeeffaman dhumarratti meeshaa beelaaf nama saaxilu waan ta'aniif uummanni manaaf qe'ee ofii gadhiisee akka godaanu taasisa kun immoo biyyootii ollaa keessatti hanqinni caasaa nyaataa akka uumamu karaa saaqa namoota ardii afrikaa keessa jiraataa turanii boodarra garuu biyya isaanii keessaa dhiyeessuun biyya namaa keessatti baqataa ta'aniif kanneen dahannaa siyaasaa gaafataa jiraniif warra achuma biyya ofii keessatti manaaf qe'ee ofii irraa godaanuuf dirqamaniif namoota lammummaa biyya ofii gananii mootummaa hin qabnee fi biyya ofii keessatti dararaan irra ga'e waliigalaan gargaaruuf doolaara miliyoona dhibba tokkoof miliyoona digdamii torba caalaan gargaarsa dhala namaa ka dabalataaf barbaachisa jechuudhaan ambaasaaddar giriinfiild ibsanii jiru beelatti xumura tolchuuf mootummoonnii fi biyyoonni hundumtuu akkasumas uummanni walii wajjin hojjechuuf yeroonsaa ammaa ka jedhan ambaasaaddar giriinfiild hawaasi siviilii abbootii qabeenyaa kan dhuunfaa waliin michoomaan hojjechuuf kanneen biyya ofiin ala jiraatan yookaan daasporaa dadammaqsuun carraa teeknooloojii haaraa fi teeknika fooyya'e qabuun fayyadamuuf caasaa gara fuulduraa hegereef ta'u ijaaruuf yeroonsaa amma jechuudhaan tokkummaa mootummootaatti ambaasaadarri yuunaayitid isteetsi lindaa toomas giriinfiild dubbachuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
kan armaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata yuunaayitid isteetsi calaqqisu ture. daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii itiyoosaat kan armaa gadiirratti nu argachuu dandeessu voa itiyoophiyaa chaanal yookaan nss itiyoosat virchuwal chaanal 57 digiriis istirratti lakkoofsa addaa ka sistemii virchuwal chaanal ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota itiyoophiyaa eertiraaf jibutiitiif 6230 ka soomaaliyaatiif 6231. ka keeniyaatiif 6,232 hordoftoota voa 24 yookaan voa 24 f 6,233 akkasumas daawwattoota voa tv yookaan tvmc duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya voa afaan oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii tiwutarii instaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
hayyee sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii jimaata har'aa kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdanii voa afaan oromoo daatkoom jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenya irratti nu argachuu dandeessu qophiin gulaalaan qophii keenya namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan isiniin gahaa jirtutu jubee horaa piroodiwusariin keenya nugusuu taamiree gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee ogeessonni teeknikaa istuudiyoo 53ffaa keessa jiranuu fi ani bafqaaduu morodaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya borii sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan reediyoodhaan darbuu hin dagatinaa isiniin jecha ammaa qophii keenya wixataatti walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.